bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akagina yemerera karwera ko azamuha gihamya cy'uko mugaga yabyaranye na kankindi ese mama byaje kugenda gute mukurikire umukino ashyikiwe ubundi se nigeraga kuzatwara indege
haro sheri ni byiza sha maritini none se rise karame gahunda se hmm. wagize ngo se nabivuyemo ingo sha maze ngeze hafi ishuri ndarikwebye nibiba ngombwa uranyandika igipapuro nka muganga nzacyereke mwarimu ko nari narembye
uriya ni rusiyi kigiye mu gasantere agiye se ko ataganye inzira ijya ku ishuri reka ndebe iyo agiye
rwose risi ntabwo ndibona yirirwa kukwandikira imiti niyo nakwandukura iyo bamvurishije igihe nkora gisida ntabwo mwarimu wawe yarabukwa
sawa bucyo kirakemutse
wowe gusa ngwino ubwiye mukamana ko twararanye nkaba ikigwari nizere ko noneho uza gutaha umubwira inkuru nziza
mbese nza karame patoro wanjye aho urahakora iki ko nari nzi ko wagiye mu rutoki Eh, hari ibyo nari ndimo ndeba mu bigori
waramutse senza waramutse neza patoro
waramutse
nari mu rwego rwo kugenzura umurima ngo ndebe ko ibigori nta ndwara cyangwa ibyonnyi birimo N- nta ntabwo nari kureba ahubwo nicyo gitumye nyura ahangaha mbere yo kujya mu nama ku karere ndakumva karwera yambwiye ko hari ibigori yabonye biri kugaragaza uburwayi ndavuga ntereka mpanyure ndebe Eh, uko bimeze eh, nanjye hari ibyo nabonye ariko sinzi niba ari uburwayi niba ari kamere yabyo sinzi byanyobeye Reka nawe urasetsa rwose ngo Eh, kamere yabyo Ni ukuri Do- byanyobereye do- do- nabonye nawe.
reba reba reba Eh.
iki kigori se kikuri imbere urabona ntacyo ubona kigaragaza kidasanzwe eh uzi ko ntari nakibonye patoro ubu se iki nticyagezwemo na nkongo mva nawe ra uririrwa ubaza ukabona se ka kagafu kari ku mababi kavuye baba we ntabwo njye nari mbizi iyi myobo se yo yinjira mu mubyimba w'ikigori se uribwira ko atariho nkongo yanyuze uzi ko ariko byashoboka patoro eh iyi rwose niyo yinjiriye ahagaragara baba we ubu kandi aha naho tubona kuko hari igihe yinjirira hasi rwose mu ruti rw'umutima w'ikigori ubundi ikazamuka mbega mbega mbega Eh, ko byaba ari ikibazo se ariko se ko twatereye imbuto igihe si uko se twaba twarasimburanyije ibihingwa muri uyu murima Rwose, Patoro, iyi mbura twarabize gasaniya neza.
nkongo yaje ite koko ubugome bwawe se se ko ari umunsi wa mubyeyi we Eh, ntibiyobera ariko ubundi senza karame patoro uyu murima ko witaruye iyindi aho mwibutse kuwutera imiti nk'iyindi yose Eh, eh, ariko rwose patoro nari nabwiye ka ka- kankindi rwose ngo awutezemo kuri sinakubeshya umva kandi senza si wowe nari nabishinze koko none se basi wibutse kumubaza ko yawutejemo ni ukuri kw'imana patoro sinakubeshya ntabwo nabyibutse pe ni impamo ubwo nyine ntibyakozwe
ariko naramubwiye ahubwo uburwayi n'ibyonyi twitegure byinshi ariko rero wa mugani wawe na hano hepfo na- nabonye ibifite amababi atameze neza Eh, turebe rwose reka turebe naho
maritini ntabwo hakinze sheri
mana we buriya hariya rusi yinjiye ni kwande umwana twohereje ku ishuri agahita akatira muri kariya gasantere koko ubu buriya ni bizima reka nkwereke igishaka kibe
bite se sheri wanjye ni byiza sheri hanyuma se
hanyuma nyine ni byiza
rusi aho urahakora iki ahubwo se ahubwo iki we nkubajije iki niko rusi ubaha ni ku ishuri ko ariho twakohereje naho se subiza
ari- ariko nibwo na- yari akeza yewe yarakeza Mm, niho yari akiza se kwenda iki wowe uri mwarimu we waba mwarimu we hano ni ku ishuri ariko ko nkubaza ntusubize rusi ngo usubize siki niba ntari ku ishuri ubwo nyine siho ndi ariko uba muzima wa mukobwa we ngaho se shinguka aho ngaho vuba nkubona ugiye dore mbese ngo arakurura uminwa kandi nutajya ku ishuri umenye ko turi bubimenye niko wa muhungu we uriya mwana ushuka urabona mungana ntushuke iki se waba umukunda ubwo wamutesha ishuri uragira ngo se arireke maze nawe azabe umumotari nkawe
ariko njye sinzi impamvu mbwira ibyo byose wigeze ubona sinza kumukura mu rugo reka rero nkubwire wa muhungu we uriya mwana umurebe wirebe nutamwitondera uzamufungirwa reka nigendere ariko ubwo nda- nda- ndakubwiye rwose mbega ishyano tugushije kurera rusiya ko bitoroshye ibi byo ariko sinakwirahira ngo mbibwire se kuko ntibakiranuka
ibi ni ibiki mukasa dukoresha ri martin nk'ihorera arikoze ubusa ntacyo azangira yiyemeje kumbura abuze ariko imana yandemye imfite mu kiganza cyayo nibyo koko reka tumwihorere tuzamushwiragiza nabona atagihe azagera kuveho rwose
none se senza karame paturo tutarajya kure se ndakumva ntubona iki kigori ko cyarwaye indwara y'umugese dore iki kibabi Eh, utu tudomo turagenda tugakura ugasanga ikibabi cy'ikigori cyose gifite ibara ry'ikigina mm, ndabona kano gafuka ari ku mababi koko gasa n'umugezi eh? ibyo nabonye hepfo byo noneho nabonaga amababi yarababutse nta- ntabwo ari shyashya paturo ubwo nabyumvishe nabyo byafashwe n'indwara yo kubabuka amababi yebawe twabonye ibyo byose kandi ikibitera ni uko mutateye imitwe rwose paturo ntabwo rwose ari jyewe narababwiye murabeshya ariko rega kaka mwese nzabakata umushahara paturo ura- uradukata umushahara koko ni ukuri kw'imana paturo njye ndakwinginze rwose ntuzankate ariko paturo ubu wibagiye ko mfite amadeni menshi koko
ariko se kuko mugaga ndamubwira biriya bintu ukagena yambwiye ngo agiye kuzana uruhinja none yabyakira nabi nanjye akandakarira uwareka nkazabanza nkabona iyo gihamya kagina yambwiye nkabona kwinjira muri icyo kibazo
wiriwe karwe wiriwe mugabo
rusiya ntaragera aha nanjye nibwo nkihagera ariko nabonye afata amazi ajya kwiyuhagira gusa nanjye sinakubeshya ngo yaje ryari rwose ngewe rusiya arananiye neza neza neza neza iteze kandi Hmm? ubwo uzi ko umuyobozi w'ikigo yampamagaye ambaza ngo ko umwana ataje kwiga byagenze bite ubwo si byo yabikubwiye ryari
yewe byaretse nta- ntampamagaye mu kanya sibwo abimbwiye
ko atigeze agera ku ishuri se ubwo yarebye neza
yewe icyo nkubwiye cyo Mm.
ni uko rusa atigeze ajya ku ishuri urumva diregiteri w'ikigo twaje kumenyana musaba ko yajya nkurikiranira imi- imyigire y'uriya mukobwa Mm.
urumva n'imyitwarire ndakwinginze ariko umureke ntumubwire nabi dore ubushize wamukuye umutima erega ariko si kuko karugera ubwo uragira ngo nzabigire nte koko umva nkubwire banza unyibwire ibyo mwavanye mu nama unanyiganirize none se ntabwo uba ubona ko nkukumbuye kubwira iki se karwe nkawe urasumbwira iki
ko aho ngaho mu nama twarimo ngo badusobanuriraga ko mu bice bimwe na bimwe by'igihugu hatangiye kugaragara indwara y'imyumbati ngo yitwa mozayike mozayike Hmm? ngo bamwe bakunda kwita iy'ububembe
iyo mbura agasani se yateye iturutse he bababwiye se ibiyiranga nibyo nyine batugaragarizaga yego Eh, ngo kuyirebera ku mababi atangira kuba umuhondo urumva Eh.
Ngo ndetse kandi agatangira no kwikunjakunja yego ubwo rero kandi igiti cy'umwumbati cyafashwe Mm.
ngo nticyongera gukura neza birumvikana urumva Mm.
ngo kandi noneho cyajya kwera kikera umwumbati muto cyane rwose ugereranyije n'umwumbati muzima itubye umusarurira akanyagwa wahora n'ikiyo nyakwa none ubwo
none ubwo nyine iyo yagaragaye mu murima ni ukurandura ibiti byose byagaragayeho uburwayi birumvikana He. hanyuma rero igikomeye mu kuyirinda Eh.
ni uko ugomba kugirira umurima isuku Mm.
ukawuhingira igihe yego kandi ukawuhinga neza ibyo se niba bihuguriwe ikindi ni ugutera imbuto nziza zitagaragaza uburwayi Mm.
mbese gutera imbuto z'indobanure bikaba umuco dukwiye kwimika ibyo byo ni ibisanzwe ni ibisanzwe nta kigoye kirimo none se karwe karame Eh, eh, eh, eh.
ubonye iki Ni- ni- niko ru icara hano hasi se nyine nta soni none se habaye iki ko mbona wandakariye papa ariko rusiya ninde koko mubyeyi utarakarira umwana nkawe ufite amakosa nkayo ufite
nakoze iki se kandi yongeye kukunteranyaho se mva mbese ubu rero rusiya yaratangiye amatiku ye mureke mwumve rwose nanjye ningende rusiya namugoreweho
rusiya mbwira niko nsobanurira ni iki cyatumye utajya ku ishuri
ngewe nzi ko nagiyeyo rwose kereka niba ari uko nakererewe nta shuri wagiyeho nta soni ukererwa ukererwa ute wakererewe ute n'igihe waviriye ahangaha Ha? niko niko rusi- ese ko utansubiza ntabwo ari we mbaza
ariko reka umwana mureke ntazongera sinzongera se nakoze iki ko muba muzi kubeshyera abantu gusa saho ubundi se ndashya narura iki gusa hari ntakwivuganiye ndavuga ni iki nicyo cyohe kitemera amakosa cyakoze
karwe karame hari ikindi se kandi ubashye sha hari ibimenyetso biruta ibyo uriya mugabo akubwiye kagi Mhm.
rwose nubwo nanjye ntajyaga nemera abapfumu ariko hari ibimenyetso umuntu aguha ukabura uko ubihinyuza rwose aha Mm, ntuzongere rero kumfata nk'umunyamagambo burundu rwose rega jyewe ibyo mvuga mubifitiye gihamya kagi rwose nanjye ndemeye none se umuntu akubwira ibintu byose uko byagenze aho byabereye n'igihe byabereye cyane rwose numiwe rwose ahubwo akakubwira n'ibyo waraye uriye mutasangiye
ariko uriya we si nka ba bandi barupigapiga uriya arabizi rwose uriya Mm.
Ha, warabizi namutinya uramuvuga se ahubwo uramuzi reba aba we erega abapfumu nyabapfumu ntacyo baba batazi eh eh eh numiwe umupfumu nk'uriya rwose nakubwira ikintu ujye uhita wemera utajijinganyije abakubwira ibyo yibonera buriya rwose aba ababyibonera n'amaso ye buriya rero kagina ngishidikanya numvaga ndakaye bisanzwe ariko kuva mbonye gihamya ndumva umutima wanjye wuzuye urwango pe rwose imana imbabarira ndumva nta kundi nabigenza mva karwera da pe ubwo se urinda usaba imana imbabazi ubwo ugire ngo we ntiyabarakariye imana niyo nyiri impuhwe zahebuye ngicyo nyisabira nuko yama kwihangana maze urwango rwuzuye umutima wanjye ntiruzasesekare ku munwa wanjye umva katifu wowe erega ngo isi ntibabazwa cyane n'abagome bakora amahano urabazwa n'iki aho ibabazwa n'abeza batamagana amahano y'ababi ubwo se ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko iyo uhishiye abagizi ba nabi uba ukosa kubarusha Hmm? ahubwo rero ndumva gushobora guceceka atari byo u- u- wasaba imana we wayisaba iki jyewe icyo nakwisabira imana ni ukuma kudatinya kubwira abanyamafuti nka ba mugaga ko nibatareba neza bazarimbuka kuki se umugabo wanjye ari we waturiraho kurimbuka wabyaturira se ku mugore wawe gatindi ngo ni kankindi bombi niri niri Mm, ahubwo karwe mbwira ndumva ahubwo ngereka ngira icyo mubwira ni igiki se reka buriya twari dukwiye kwisungana kuko twe turi abantu beza eh, basangiye abanzi Eh, tukisungana eh eh eh eh eh eh, hagi ntuzanyubahuke habe n'umunsi n'uyu n'umwe urumva di nta soni ariko uzi ko utinyuka ngo kwisungana nawe kwisungana nawe mu biki kagi Eh, eh, tu- tuza amatara turura turura utava umubwira ibyo ntavuze sha nta soni guhimbira ariko iyo musanze mudakeneye kwiyubaha nimugerageza no kubaha abandi
umva amatara numva iki umva nkubwire utazansuzugura se ngo usuzugure ni wowe wisuzuguye umugabo nkawe uvuga amateshwa ariko ubundi mwagiye mumenya uko mureshya
U- u- uvuze ngo iki kagwe ngo tujye tumenya uko tureshya uko mureshya nyine njyewe ndeshya ni kagwe uzayibaze kankindi niwe mwirekeye mbwira uko ndeshya nta soni Ah, ah, ah, ah. niko karwe U- u- ubwo si ubwo tuvuga ko uh, uko ari ukunshimira ngushimira si iye neza wakoze kunjyana mu bapfumu se ni igikorwa cy'urukundo waratira abandi wanashimirwa Eh, nta kibazo nta kibazo karwe nta kibazo rwose nta kibazo nta kibazo se uzangira ute uzangira utera uretse ahubwo nze mpangane n'umugore wawe gatindi ngo ni kankindi
niba ariko bimeze reka nze kwitura ku gasuzuguro icyo nzi ni uko uzashaka kunsaba imbabazi ugasanga narazigwatisha uretse
ayiwe uyu mujinya uvanze n'urwango karwera atahanye aho kankindi bizamugwa amahoro ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha
ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yayo ya fesibuku minagiri